iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika ryikubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa mbere itariki mirongo ibiri y'ukwezi kw'indwi mwaka wa bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike nkurikije na eugenia mukankusi ubu ni samoya n'igice ku isaha kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi perezida wacu ni kagame kuko niwe udushoboye bashaka ko itegeko nshinga rihinduka kagame akwiye kuyobora akaganza iminsi yose imana yaramuhaye ntiyamuvangiyemo amazi
yakayoboye manda manda wenda y'imyaka itanu ubwo yakumva ananiwe imana ikimuhagaritse akarekura ubuyobozi ntiyikanyize manda y'imyaka itanu
abo ni abanyarwanda bavuga ku itegeko nshinga ry'igihugu iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo izerekeye imyiteguro y'amatora ya perezida mu burundi amatora azaba ejo kuwa kabiri turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimuve ku maradiyo yanyu
amakuru avugwa hirya no hino ku isi leta z'ubumwe za amerika hamwe n'igihugu cya cuba uyu munsi ku wa mbere byasubiye kunga ubucuti n'imigenderanire nyuma yaho iyo ngingo ishiriwe mu ngiro inyuma ya saa sita y'ijoro bucari ku munsi wa mbere ibendera ry'igihugu cya cuba rifise ibara ritukura igera hamwe n'ibara risa n'ubururu ryadugijwe ku bushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire departement d'etat rikaba rero ryagiye hamwe n'ayandi mabendera y'ibihugu bifitaniye ubucuti na leta zunze ubumwe za amerika muri iki gihe rero leta z'ubumwe za amerika zirafise ambasade iziserukira mu gihugu cya cuba nk'uko igihugu cya cuba gifise ambasade igiserukira muri leta zunze ubumwe za amerika iyo ngingo yo gusubira kunga imigenderanire ifashwe inyuma y'imyaka mirongo itanu n'ine ibyo bihugu byari bimaze bidacanwaka ingingo yari yafashwe ku ntwaro ya perezida john kennedy uyu munsi bitekanije ko sekretari wa departement ya leta amerika john kerry yakira mugenzi we w'igihugu cya cuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire bruno rodriguez parira bitekanye kandi ko abatetsi uko ari babiri baha ikiganiro abamenyesha amakuru perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yabonanye na perezida wa nigeria muhammadu buhari kuri uyu wa mbere muri perezidansi y'amerika mu bibazo baganiriye harimo icy'umutekano muke uterwa na boko haramu bwana obama yise nigeria kimwe mu bihugu bifite akamaro kanini ku isi kandi yavuze ko amatora yayo aheruka n'inzibacyuho yabaye mu mahoro igihugu kigera kuri guverinoma nshya ari gihamya ko nigeria igendera kuri demokarasi yongeyeho ko afite impungenge cyane ku bitero bya boko haramu kandi ko yizeye ko perezida buhari afite gahunda isobanutse ku byerekeye gutsinda uwo mutwe no kurandura ruswa yadindije iterambere ry'ubukungu bwa nigeria bwana obama yavuze ko ategereje n'igishyika cyinshi ibiganiro ku buryo leta zunze ubumwe za amerika na nigeria bishobora gufatanya mu byerekeye kurwanya iterabwoba uruzinduko rw'iminsi ine rwa bwana buhari ni urwa mbere agiriye inaha i washington kuva atorewe kuba perezida mu kwezi kwa gatatu no kuva agiye ku buyobozi bw'igihugu cya nigeria mu kwezi kwa gatanu binyuze mu nzebacyuho yabaye mu mahoro bidasanzwe muri icyo gihugu cya nigeria mu gihugu cya Turkiya naho kibombe cumi yahuzi cyahitanye ubuzima bw'abantu mirongo irindwi n'umunani mu gisagara cyo mu manuko aho cyakomerekeje kandi abandi bantu barenga ijana gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari we wakoze icyo gitero ariko abatetsi bo mu gihugu cya Turkiya bibaza ko icyo gitero cyakozwe n'umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste ISIS ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwateye akamo abanyagihugu kabasaba kuguma batekanye icyo gitero cyakozwe ku nyubakwa ndangamico igihe abanyapolitike bari mu nama yariko yihweza imigambi yo gusubira kubaka igisara ca Kobani co mu gihugu ca Syria kiri hirya y'urubibe igihugu ca Turkiya gihana n'igihugu ca Syria Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda hasigaye iminsi mike ngo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama atangire uruzinduko rwe rw'iminsi ine muri afurika departoma ya leta muri amerika yongeye kuburira ku bitero by'iterabwoba bishobora kuba muri kenya bwana obama azajya mu gihugu abasekuruza be bavukamo igihugu cya kenya bwana obama akazagenderera igihugu cya kenya n'igihugu bituranye cya etiyopiya muri uko kuburira rero ku bitero by'iterabwoba hibutswa ibitero bitandukanye by'umutwe wa al shabab ukorana na al qaida harimo ibitero byo mu kwezi kwa kane kuri kaminuza ya garissa mu burasirazuba bwa kenya icyo gitero cyahitanye abantu ijana na mirongo ine n'umunani abenshi bari abanyeshuri uburyo bwo kuburizamo ibitero by'iterabwoba byitezwe ko bizatindwaho mu biganiro by'i Nairobi na Addis Abeba mu murwa mukuru wa Ethiopia aho perezida wa, wa mbere uri ku butegetsi muri Amerika azaba asuye icyo gihugu n'icyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yiyunze ubwo babaji- yabajijwe mu nama yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa karindwi ibyerekeye urugendo rwe mu gihugu se akomokamo perezida obama yavuze ko afite icyizere cy'uko azageza ubutumwa bwa leta zunze ubumwe za amerika ikorana cyane na kenya na afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara perezida obama yaragize ati "Mfa- mfatiye ku byagezweho ku bibazo bitandukanye iby'ubuzima n'iby'amashuri kwibanda ku bibazo byo kurwanya iterabwoba ni ngombwa cyane mu burasirazuba bwa afurika kubera ko al shababu n'amarorerwa yabaye imbere muri kenya ibyo byose bigomba kwitabwaho perezida obama yakomeje ashishikariza demokarasi no kugabanya ruswa imbere mu gihugu byagiye bisubiza inyuma iki gihugu gifite impano ikomeye n'imigisha nk'uko nyine bivugwa na perezida obama urukiko rwihariye muri senegali rwatangiye kuri uyu wa mbere urubanza rwari rumaze igihe rwitezwe ku wahoze ari umuyobozi wa chad Hissène Habré ku byaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu uwo mukambwe w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuko bwana Habré abamwunganira hamwe n'abamwunganira banze kwitaba urukiko bavuga ko rutanyuze mu nzira nyayo kandi bavuze ko nta ruhare bazagira mu rubanza cyakora bwana Habré yari ahari kuri uyu wa mbere nyuma y'uko abayobozi bamutegetse ku ngufu kwitaba urukiko urukiko rwashyizweho hakurikijwe amasezerano na afurika yunze ubumwe rwitezweho kumva abatangabuhamya ijana muri urwo rubanza byitezwe ko ruzamara amezi Iyi ni gahunda ya radiyo ijwi ry'Amerika tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi ho mutwumvira kuri FM mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri FM mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no kuri wewewe akaburungu radio yacu voa akaburungu com
dukomereza amakuru y'ijwi ry'amerika mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda guhera kuri uyu wa mbere tariki makumyabiri nyakanga abagize inteko ishinga amategeko batangiye ibiganiro n'abanyarwanda b'ingeri zose bizafasha inteko kubona ibitekerezo by'abaturage mu nzira yatangije mu cyumweru gishize hagamijwe kuvugurura itegeko nshinga mugenzi wacu asumuta kabuye yanyarukiye mu murenge wa gikomero ni mu karere ka gasabo aho abaturage basaga igihumbi bari bateraniye abenshi bavuze ko bifuza ko hakurwaho manda z'umukuru w'igihugu abandi bavuga ko icyo gihe u rwanda rwaba rusubiye mu gihe cy'ubwami ko hagomba kugenwa manda ntakuka
abaturage bagera ku gihumbi bari bahagaritse imirimo yabo baza ku murenge wa gikomero kumva ubutumwa bw'abadepite hafi mirongo icyenda ku ijana mu bari bahari basabye ko ingingo igena ibya manda z'umukuru w'igihugu yavanwaho perezida paul kagame akayobora ubuziraherezo muri iyo ngingo y'ijana na rimwe umubare we wa manda ukavamo nuko bimeze nimugende murikureho umubyeyi wacu imana yaduhaye akomeze atuyobore kugeza igihe imana izakora ibyo ishaka ariko nta wundi muntu uzongera kutubwira ngo iri tegeko iri n'iri perezida wacu ni kagame kuko niwe udushoboye ndashaka ko itegeko nshinga rishi- rihinduka kagame akwiye kuyobora akaganza iminsi yose imana yaramuhaye ntiyamuvangiyemo amazi
abifuza yuko manda zivaho mushyire ukuboko hejuru ubu mwese ukuntu mwashyize hejuru nimwe mwemeza ko manda zivaho nimubihe amashyi turebe
gusa bamwe bahise batera intoki hejuru bavuga ko u rwanda rwagiye muri repubulika rutakiri ku ngoma ya cyami bashimangira ko manda z'umukuru w'igihugu mu gihugu kigendera kuri demokarasi zigomba kugenwa kandi ku myaka ntarengwa nkurikije ko mwatubwiye yuko igihugu cyacu cyangwa iryo tegeko rishingiye kuri repubulika atari ubwami nifuza yuko yakongerwa izindi manda ebyiri kugira ngo n'undi uzaza nawe azaba afite aho agarukira nyakubahwa perezida wa repubulika kagame nkurikije ko ari umugabo ugendera kuri demokarasi njye ntabwo namushimira ko atsimbararaho ku butegetsi ariko ndamusabira ko yakongera akayobora nka manda ebyiri z'imyaka irindwi si umubare wa za manda wavuzweho gusa ahubwo abanyagasabo batekereje no ku myaka manda ya perezida yamara ibitekerezo byari urusobe bamwe bati imyaka irindwi yari isanzwe irahagije mu gihe abandi basobanuye ko ari mike bati imyaka icumi icyiciro cya nyuma cy'abaturage bo basobanuye ko manda y'imyaka itanu yabera u rwanda yakayoboye manda manda wenda y'imyaka itanu ubwo yakumva ananiwe imana ikimuhagaritse akarekura ubuyobozi ntiyikanyize manda z'imyaka- y'imyaka itanu Eh, dufite eh, ingero nyinshi z'abagiye bayobora ariko igihe cyagera wa mungana wa musaza bamara kurengwa bakadukorera ibintu bibi ari nayo mpamvu tutavuga ngo ntakwiye manda hakwiye kubaho manda noneho akaziyoboramo neza izo manda rero nanjye nifuza ko zaba ari ebyiri imyaka irindwi yongerwaho indi irindwi zikaba ari manda ebyiri numva mwavuga muti manda za perezida nk'uko byari biri nizibe ebyiri zishobora kongerwa bitewe n'ubusabe bw'abaturage uwari uhagarariye itsinda ry'abadepite bari basuye abaturage ba gikomero depite mutimura zena avuga ko inteko ishinga amategeko izaha agaciro ibitekerezo byose bazakura mu baturage mu gufata umwanzuro ku kibazo cya manda za perezida abantu benshi bashaka ko- ko iriya ngingo y'ijana ari muhinduka ariko hari n'abandi bavuga ngo abandi ba- bavuga bati turifuza ko kubera ibikorwa by'indashyikirwa perezida wa repubulika yatugejejeho twumva yakomeza kukiyobora abandi nabo bakavuga bati yari afite gahunda iyi gahunda yayikomeza kugeza igihe tureba ko iyo gahunda irangiye murakurikizaho iki nyuma y'ibi biganiro mu by'abaturage ibiganiro by'abaturage turakomeza kugenda muri mu- mu mirenge yose kugeza ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa munani nyuma y'ibyo bitekerezo tuzabishyira hamwe mu nteko ishinga amategeko tubyige noneho tu- bi- bishyirwe mu mategeko abaturage batigeze bandikira inteko ishinga amategeko nabo babonye umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo ku byo babona byakorwa ngo itegeko nshinga rihinduke nubwo abaturage bavuze ibinyuranye ku ihinduka ry'itegeko nshinga ntawahawe ijambo wigeze asaba ko iri tegeko ritahindurwa izi ngendo zatangiye kuri uyu wa mbere zizasozwa mu kwezi kwa munani asumuta kaboyi ijwi rya amerika mu murenge wa gikomero mu karere ka gasabo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc nshuti mukurikirana ibiganiro byacu twashaka kubamenyesha ko tubafitiye porogaramu idasanzwe kuri uyu wa gatatu kuva igihe cy'isaha zibiri zo mu ijoro gushika isaha zine zo mu ijoro mu masaha y'i bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda aho muri kongere ya amerika inyuma ya porogaramu yacu igera igihe cy'isaha zibiri zo mu ijoro hazoganirwa ku kibazo cy'uburundi mu mugwi ujejwe imigenderanire w'inama nshingamateka ya amerika muzokurikirana ibizoba biriko biganirwa mu gihe bizoba biriko biraba ni hagati y'isaha zibiri zo mu ijoro n'isaha zine zo mu ijoro mu masaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda mushobora gushikiza ibibazo n'ivyiyumviro byanyu
ibiganiro bihuza abarundi bafashijwe na perezida wa uganda yoweri museveni byabaye bihagaze bisabwe na leta y'u burundi mugenzi wanjye frederic nkundikije yavuganye na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u burundi edouard nduwimana amubaza icyatumye leta isaba ko ibyo biganiro byaba bihagaze
ubwa mbere rero twagera tubabwire yuko o, ibijyanye n'ibiganiro leta y'u Burundi yamaze kubigira intumbero ikaba yamaze kwemeza yuko ibiganiro ari ngombwa imbere mu matora n'inyuma y'amatora gushaho ndetse leta yemeye yuko o, n'akarere duhurikiyemo gashobora kudufasha kugira ngo abantu dushobore gushika ku biganiro bifise eh, icyo bigamije kandi bifite intumbero yo kubaka demokarasi ubu rero o, nk'uko mubivuze ntabwo ari leta y'u Burundi yahagaritse ibiganiro gusa leta y'u Burundi icyo yasabye ni uko byotinyanya gatonya kubera twasanze mu bo twari ko turaganira nkumbure dushobora kuba twihenze kubo tuganira baribo kuko mu gihe twari ko turaganira tuvuga ibijanye n'umutekano tuvuga ibijanye n'amatora abandi baciye basohora urwandiko ruvuga ko ariko barashyiraho inama nkuru ijejwe kubahiriza amasezerano y'arusha no kugarukana intwaro ifatiye eh, ku mategeko n'ubutungane duca dusanga rero urwo rwandiko rurashobora kuba rufite ingaruka ku bijyanye n'ibiganiro turimwo dusanga bishobora kuba twihenze kuba turiko turaganira ku buryo twibarije tuti mwumve n'ivyo twoshika ko wosanga bigoye gushira mu ngiro kuko abariko turaganira ataribo ico ni ica mbere ikigira kabiri nayo twasanze ibiri muri urwo rwandiko atari bitandukaniye n'ivyari bimaze iminsi bikorwa bivugwa gushikaho abo bo mu migambwe basha- bakomye amashi bagashima irikwa ry'ubutegetsi twabonye umenga biri mu rukurikirane rw'ibintu byose bagiye barakora bigaragaza yuko ata matora bifuza so rero dusanga byiza ni uko turabona tukajya kwiga neza ibiri muri urwo rwandiko hanyuma ibiganiro bikaza bikabandanya tumaze tumaze kubona ah, ah, ingaruka y'ubwo rwandiko ku bijyanye n'ibiganiro turiko turagwihweza rero tugwira kugira ngo turabe ko ibiganiro zo zikabandanya ariko ntitwasabye ko bihagarara twasabye yuko oh, vyoba biratenyenye gatonya kugira ngo tubanze turabe uburemere bw'urwo rwandiko dufatiye ku biganiro n'akamaro kavyo ibiganiro bizosubira gutangura ryari igikorwa cyo kwihweza urwo rwandiko muzokirangiza ryari umuhuza we nyene kuri urwo rwandiko rwari rwanditse mu rurimi rw'igifaransa yari yasavye ko banza bakamushirira mu rurimi rw'icongereza asanzwe eh, agira ati nigo nokumva neza ico ni ca mbere ikigira kabiri naco murazi yuko eh, ibiganiro twaremeye nk'uko nabivuze ko biba imbere mu matora n'inyuma y'amatora kandi twaramaze kwifashisha abasanzwe badufasha kubitunganya ubwo rero nibasubira kuronka akandi karyo bakabona yuko umwanya ubaye mwiza badezasire babwiye leta aho ibiganiro bizo bigasubirira twebwe turiteguye ko tubandanya ibiganiro nta ngorane n'imwe tubibonamo ubwo rero tuzaheza turindire eh, umuhuza yararungitswe n'akarere kugira ngo atubwire umwanya abona yuko byose biba bigatangura amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku munsi wa kabiri itariki mirongo irindwi n'imwe y'ukwezi kw'indwi ariko ico cari ikibazo ah, leta y'uburundi ariko irumvikana ko n'abatavuga rumwe nayo ivyo ntibishobora kuba intambamye muri ivyo biganiro muri kazoza sinibaza ko ibyo byoba intambamye kuko o, n'akarere n'amakungu yose nta n'imwe yigeze ahanura abarundi kutaja mu matora yamye aduhanura yuko ahubwo amatora yotunganywa hisunzwe ibwiza shingiro n'ayari mu mategeko y'igihugu nibaza rero yuko ibijanye n'amatora ata- kitari ikibazo kuko n'akarere nicigeze gihanura abarundi kutitaba amatora ahubwo twagira duhamagarira abarundi kuyitabira ejo ari benshi cyane gusumba ku rugero bayitabiriye ko ku itariki mirongo ibiri n'icenda hanyuma ah, tubabwire yuko ibiganiro biza bikabandanya n'inyuma y'amatora kuko no mu byo twaganira harimo ndetse n'ibigaragara yuko ari ibyo kuvugana nyuma y'amatora soza rero tubibandanye nyuma y'amatora umuhuza amaze gusubira kwitegura agaza agasura akamenyesha leta igihe byose bigatangurira A- abategetsi batatu mu bategetsi bari batanze ivyangombwa kugira ngo bitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu baraye basokoye eka barabivuyemwo ivyo mubiha insiguro iyo ni insiguro isanzwe cyane muri politiki kuko si ubwa mbere abitoje bavuga yuko basokoye ni ibisanzwe cyane kandi murumva yuko batatu ku bategetsi ibanda umunani bas- um, ku bategetsi umunani basabye kuja mu matora batanu barabandanya ah, amatora ariko ituza gucikuru rw'umukuru w'igihugu nibaza kwica atari ikibazo cyane si n'ubwa mbere si n'uburundi honyene aho umuntu yifuza kwitorera ku kibanza kanaka hanyuma akaki ah, agasokora ni ibisanzwe cyane rero muri demokarasi umuntu yitoza ku kibanza yifuza akakijamwo abyifuza nuko ari n'uburenganzira bwiwe bw'uko agira ati ndabonye yuko ntobandanya agaheza agasokora ni ibisanzwe cyane rero narirya cyane cyane abo tubona basokoye ni abahora ari abakuru b'igihugu babiri muri abo batatu muri ko muravuga bahora ari abakuru b'igihugu ni babiri bazi ko basanzwe bafite ikibanza cy'iteka mu nama nkenguzamateka bafite gushika ubuzima bwabo bwabo ubuzima bwabo bwabo bwose byumvikana yuko bashobora kubona yuko bariko barashaka gusamaza abarundi n'amakungu yuko ibintu byo kwitoza utari wo mugambi wo kuba basamaza abantu kugira ngo bafatikanye n'abatifuza ko amatora yoba ivyo ntibishobora gutuma ibizova mu matora bitemerwa na bose cane cane abanyapolitike mu burundi ibizova mu matora ah, nta kuntu bitokwemerwa na bose kuko eh, demokarasi ni uko yubatse Uri- ibivuye mu matora ntivyegurwa ngo ni uko umuntu yatowe na bose ni uko aba yatowe n'abamategeko ategekanye aha nibaza yuko si mu burundi honyene ibizova mu matora ni ngombwa yuko abarundi bavyemera hanyuma ah, abatabiyoboka bagaheza bakitegura kuzobihindura mu yandi matora yo mu bibiri na mirongo ibiri Eh, hanyuma demokarasi rero nk'uko nabivuze ni uko zubatse ku isi nzima ndibaza yuko bazovyubaha kandi bakavyubahiriza igikuru ni uko biza bitsimbasaha demokarasi n'umubano mwiza mu barundi edouard ndoimana umushikiranje w'uburundi ajejwe intwaro yo hagati murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye murakoze
tekana rero tubandanye ikindi nzo bakorera nimwantora kigiye je nzokubakira inzu umunyagihugu wese aba muri iyi ntara ko mutabyumva Reka kwitwenga.
nzokora uko nshoboye kose abana bige za kaminuza Aho da.
Eh, kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa
aho.
si ibyo gusa nimutse mwijajare ngo mujyame umukondora zosi ngo mwibagira kahitiye iki giti cova kidukora muri isho kabiri
ariko gamushingana ahubwo we nturi kuraduhuma amazi Eh? inzu zingana uko tungana Eh.
uzozubakisha uburyo ukuye hehe ko nawe ubwawe atanze uriyubakira mwe murapfa Eh?
kuntora gusa canke bishoboka gute Eh.
ngo abana bose bigeze kaminuza natsinda amatora Eh, nta uvuze- kidashoboka uvuze ko atawuzosubira gufungwa Eh.
wumva ikibi kitazoca gisasigwa indava
mbere cyangwa nkavuga ngo ntituryame umukondora zosi Mm.
ngo ntitwibagira akahitiye giti cyo dukora mu jisho kabiri Ibaze.
aho rirashatse kuvuga Abaje gusa Ibaze. babyumvise.
iyo mvugo numva inteye amakera noneho twofata ko twemeye mutubwire tujahe ujya turiko turaja baturongoye mutujana he
bene gihugu muze murumviriza neza imigambi mushikirizwa n'abiyamamaza muzotore ijanye n'ivyo mukeneye mu mubano mwiza ubashikana ku iterambere ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi muracyumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeze tuvuga nanone ku matora mu burundi yitezwe kuri uyu wa kabiri ejo mugenzi wacu tabita mukamusoni yanyarukiye mu kamenge abaturage bamubwira icyo biteze kuri ayo matora kujya gutora nyine kujya gutora ni ngombwa y'umuntu ubyihurira ashobora kujya gutora wowe uzoja gutora ejo oya Aha, kubera iki gamutima utazoja umutekano gutora wanje Eh?
umutekano wanje oya ntibiri mu maraso ntibiri mu maraso mugabo urageze gutora kandi uri umuntu akuze Eh, no gu- no gukura ndakuze ni mu pansiyo Mhm.
yego none dusigurira igituma utazoja gutora nariyandikishije byose nari nabifise bikwiye Aha, ni igiki gitumye ubu nyene uvuga ati oya si ubu nyene kuva agitangura kuva gitanga n'ubwa mbere niho watorera oya none utagiye gutora ubwo ntibazoca bagutorera ntuzoba uhombye ko gutora ari uburenganzira bwawe.
oya Muta- ndabona umengo mugabo ubwo kuri aba hirya umengo hari ikintu udashaka Ah, kugira eh ngaha aye ni babi abadoriya benshi ngaha ntubone iyo kiri ku mutima nawe ukivuga ko ngaha ari abadoriya benshi Aha, nawe uvuze ati ntuzogenda canke uzogenda nabwo niyandikishije kubera mugabo urafite imyaka cumi n'umunani eh Mm, kubera ikintu utiyandikishije nasanze umwanya wawo ntari nawuronse
Aha, nawe wowe uzoja gutora cyane uzoja gutora nzogenda Eh, kubera iki uzogenda abandi bavuga ntibatogenda kubera mvuga ituma je nzogenda kubera yere mbona nyene yatangura ndetse bazihaye na zimwe kandi haba hacungerera umutekano ntangera igituma je naje kuberekatira bw'ibanze nzogenda jewe narakiyo ndayibonaba gusa kugenda gutora uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese urashigikiye ku matora baca ntushigikiye jewe na- nashaka kwabo wewe washaka kwaba ubishoboye azogenda gutora wewe ku ruhande rwawe je ku ruhande rwawe je ku ruhande rwanje ndose umwanya nzogenda wowe urashigikiye rero ko amatora aba Mm? mu bisanzwe sinari ndayashigikiye vrema oya none ko uriko uzoja gutora Mm, sinari ndayashigikiye mugabo mbonye aba- abandi bagiye nzogenda ntore uwo nashimye Eh.
kandi hariho abavuze ko bavuye mu matora uzoca ubatora gute usanze wowe wari ukeneye gutora yaravuye mu matora nsanze uwo ya- u- uwo nari nkeneye gutora yaravuye mu matora ntacyo njoshirako nzopfa gushirako nta ngorane Ah, uzopfa gushirako kuri uwo nyene?
yego kuri uwo nashimye ntibazohava baca bavuga ati twebwe abadutoye twarabatumye ko batudutora oya nta ngorane jewe mbonye abandi bagiye nzogenda nkora uwo nashimye nta ngorane kuri utabishigikiye kwaba none sinari ndayashaka kuko numva abandi bose biyamiritse ikiringo ciwe ca gatatu ntayo nari nshaka mugabo mbonye abandi bagiye nzogenda ashire kuwo nashimye Eh, kuwo nzoba niyumviye naho bizobimfaka gusa ntaco bikubwiye ntacyo urumva si cyo nzoba namukunze jenyene hariho abandi bazoshobora kugenda bakamutora nanjye nzogenda ashire kubona ashimye ntacyo urumva ntirizoba ribaye ipfa gusa n'ibyaramuka bikunze nta ngorane jewe n'aya mbere sinatoye n'ayagira kabiri sinoza gutora kubera iki none aya mbere nari nahunze urahungiye nari nahungiye ruguru hanyuma ubu naho ubu naho kuri bujumbura ubu sinahunze mugabo sinzoja gutora narumva noza gutora ku matora ya kabiri kandi aya mbere Bira- nta- birashoboka.
oya ntibikunda muri jewe nashaka ko boyigiza inyuma bagasubira bakagira ibiganiro
nta muntu azotoreje twe ntituzojayo amatora azaba meza cyane tugeza ku mwemezi Amatora.
aho mperereye amatora ndondabira muri rusange aza meza cyane je nzindukira gutora nkeneye ko noba mu bantu nka cumi ba mbere uzogenda nk'isaha zingana nk'izaha zibiri z'igitondo je nogiye gusa nuko wonyoboka atazoba arimo uwo yoka ntavyo barimo mbega waca ninde twamumenya canke amezi arabaruka amezi rabaruka aho bataba babidusavye babona utagiye baca bakwiyumvira guto kuta woba utari umurundi Ah, ni bandere rero buvuze bakuyumvira aba batwara utwara uzogenda gutora none kubera ubwoba twese n'ubwoba oya kukwikingira umutekano
wowe uzogenda gutora canke uzogenda gutora sinzogenda kubera iki kubera uwo nari nzi ko ntora ntarimo uwuzi wari uzi gutora ninde oya nisi yiwanje Ah, n'isi Ni ibanga ry'iwanje nico kizokubuza kuja gutora ko numvise ah, hariho abandi bavuga bati bazoja gutora we niwe baza ko nutaja nutaja gutora uzohomba nkomvye nohomvye uwo notoye yitoje hanyuma nanje singenda none ubona inyuma y'amatora hazoba iki navyo tuzi mwe mufite icizere ikihe ku gihugu cejo igihugu abariko baraconona nibo bene co nibemera kuja hamwe bakavugana nk'uku bariko baranka kuja mu manama bakemera kuja mu manama abahuza igihugu kizoja mu mahoro mugabo amaze umwe wese yitora yitorerako atora atora ashira mwene wabo umva vyose tuzoguma turi mu kajagari ubasaba iki je nosaba ko boja hamwe bakavugana kubera bamwe bagiye mu mashamba bavuga ati ko edere bamwe bavuga ngo tuti ko tutwagwa n'abatutsi Mm? ngo dukeneye kwiganzura abatutsi tutwabwe n'abahutu biwacu twitoreye twarabatoye none ico twatoye ni igiki cerekana ko twa- twavuye mu batutsi twagiye mu gihutu ubu bakubwira ngo umushaka umuhutu umutu umuwundi ubu umwe ntuzoraba ngo uyu n'umubanyi ngo uriya n'umubanyi twarabanye ngo reka ndamugirira akagongwe hageze ikiba urahitanisha noneho wumva umaze kugira gutyo uri umuhutukazi cyangwa uri umututsi cyenda umuhudukazi wovuga rero ati no ku nkorora y'igihutu byabaye nk'ibyo kubatora urumva ubu unye ko bamaze kujya hamwe burya nyine ba- bemeye kwivanga bakavuga ngo umuminisitiri naka ni naka umudepite naka ni naka niko bari bakwiye kubicangacanga bose bakicanga bagakorera hamwe kubera igihugu si icy'umututsi cyangwa icy'umuhutu ni icy'abarundi bose urabona n'abanyamahanga baraza tukabana Eh, ni cyo gituma rero twoca tujyana kandi turi bamwe ejo uzoja gutora Ama- eh, ukuri kwamye uzogenda nk'isaha zingana jewe nzokwizindura nkasize rizogera nashitseyo
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake makuru twashikirije Julie Eh, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabonanye na Perezida wa Nigeria Mahamud eh, Buhari kuri uyu wa mbere muri Perezidansi ya Amerika bakaba baganiriye cyane ku byerekeye umutekano muke uterwa na Boko Haram.
twabwiye kandi ko leta z'ubumwe za amerika hamwe n'igihugu cya cuba uyu munsi kuwa mbere byasubiye kunga ubucuti n'imigenderanire Mu gihe hasigaye iminsi mike ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangire uruzinduko rwe muri- mu min- rw'iminsi ine muri Afurika, Departoma ya Leta muri Amerika yongeye kuburira ku bitero by'iterabwoba bishobora kuba muri Kenya. Perezida azasura Kenya na Ethiopia. urukiko rwihariye muri senegali rwatangiye kuri uyu wa mbere urubanza rwari rumaze igihe rwitezwe ku wahoze ari umuyobozi wa chad hisen abre ku byaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu uwo mukambwe w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuko abre ntiyitabye urukiko we n'abamwunganira cyakora yagiyeyo ari uko bamutegetse inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri al santos yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu karara arimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije na eugenia mukankusi mwakoze kudutega amatwi tubifurije mwese gukomeza kugira ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.